dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo no kuri interinete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu frederic nkundikije bashinga mwese turi kumwe ngaha ambasaderi fred ngoga gateretse na edi mbona akorera ishyirahamwe rijejwe gutatura amatati mu bihugu byo muri afurika y'ibiyaga binini murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane tuvuge ku byerekeye ubumwe bw'abarundi nk'uko mubizi ku munsi wa mbere itariki zitanu mu kwezi kwa kabiri abarundi baributse barahimbaje imyaka cumi n'icyenda irangiye batega ikumu mu masezerano y'ubumwe aho hari mu bihumbi bibiri na gatanu nashaka ndababaze ku bwanyu nk'abashingantahe babiri bashyira imbere ubumwe bw'abarundi nashaka mutubwire cyane cyane ukuntu mubona ubwo bumwe bw'abarundi kuva batega ikumu ku masezerano y'ubumwe reka dutangurire kuri ambasaderi fred ngoga gateretse ayo masezerano muyabona gute gushika ubu nagomba kwanza kwanza kubashimira ko mwadutumiye kuganira kuri iki kibazo gihambaye jewe ndavyihweje mbona umenga abarundi twateye intambwe ku byerekeye ubumwe mugabo turabona yuko uko dutera imbere niko hari abagerageza kudukurura inyuma kuvuga yuko mu buzima bwa misi yose biravye neza abarundi baravuga ubumwe mugabo mu bikorwa bya misi yose haracariho n'ukuri urugendo rurerure kandi kenshi iyo icyo kibazo tukibyuye cyangwa hakivutse abantu bavuga ngo ya mu byuri bya kera ngo twateye imbere mu byo ntabyo tukiciyumvira muri ko muvuga ko abarundi bavuga ubumwe ariko batabugendera barabuvuga mbwa ntabugendera cyane rwose kuko urabye iminsi yose iyo habaye ingorane cyangwa ari ibibazo by'ubukene uzumva ibintu by'amoko bisi kuduga cyane cyane rero kuko tubibona nk'uko egome deja kubyemera yuko hariho dukeneye gushyira hamwe gusabikanya ni ikintu gihambaye mugabo mu buzima bwa minsi yose tuguma no kubigendera cyane rwose kuko abarundi tumeze nka wa wundi ajya mu misa ariko yava muri iyo misa akagumana umutima wirabura kandi yagiye gusenga imana tuzi n'ibyo imana ivuga rero nibaza yuko twarateye intambwe ko twaremeye ibibazo bihari mu gihugu cyacu mugabo tugomba kugendera cyane cyane ibyo twemeye ibyo byoba biva kuki nibaza ko biva kenshi ku bukene ubukene bujyanye abantu babatorera bavuga bati ngira ngo kumbure nkenge kubera uyugumye andusha ibi cyangwa andusha ibi n'abijya kenshi biva n'ukuntu abantu bakuze aho bakuriye ibyo babigishije bakiri abana baravuga cyane rwose yuko hajya indero siyo umuntu aronka gusa mu ishuri mugabo indero niyo ababyeyi babaha ababyeyi bagomba kwigisha abana babo urukundo bakigisha abana babo yuko ikiremwa umuntu ari ikintu tugomba gusanira twese iyo umuntu apfa akagera yuko twese turi abantu hanyuma kandi hari n'ikindi kintu nagomba kuvuga ni uko mu burundi mu bisanzwe turihenda cyane rwose iyo bavuze ngo ibintu by'amoko kera umwami yakubaza umuryango ntiyakubaza icyo wariye ni ukuvuga yuko ibyo bintu by'amoko byazanye n'abazungu mu bisanzwe twe mu burundi ikintu twashyira imbere yari imiryango iyo miryango nayo rero tukaba tuzi yuko kenshi yabirimo bose hanyuma ibyo by'amoko n'umunsi bita umunsi ni amoko ugasanga n'akazi abantu bakora rero nibaza yuko ikintu gihambaye cyane cyane ni ugusubira akaraba kacu umuntu akaraba neza icyo ari cyo ayo moko bavuga ko atari ibintu bazanye kugira ngo baducanishemo kugira ngo bashobore kudusahura bashobore no kudutwara rero nibaza ko icyo ari ikintu gihambaye cyane rwose mugabo mukuri twarateye intambwe mugabo biracyahari kandi ntawo kwibesha cyane cyane turi uburundi buri mu biyaga bigari aho ibintu by'amoko bikomeye muri iyi minsi kandi tugomba kurwanya twese eri mbona namwe mwihweje kuva mu bihumbi bibiri na gatanu abarundi bateye igikumu ku masezerano yo kubana mu bumwe mubona gute ubwo bumwe bw'abarundi bwifashe gute muri iki gihe rero murakoze cyane kunda ijambo kuko nibyo ubundi bwaragize intambwe nini cyane ku masezerano ashigura ko ibikumu Eh, ariko ingorane jewe nguma mbona n'ingene eh, Ambassadeur Fred ariko arabivuga bijya bintu habaye akantu gatoya abantu bose baca bazana iby'amoko baca bazana iby'amoko uyu bayi atakaza afise ngo bahabaja ivyo rero ivyo bintu si- sinibaza yuko eh, aho twateye intambwe haraca rero ikibazo kubera ca- ica mbere na mbere abantu bose umusanga bose bibaza yuko ari leta itanga akazi kandi ba- bagashaka ngo- yuko habaye ivyo bintu vy'ama- vy'amoko ngo kota yaba kota yaba ivyo vya- vya- vyarafashije mu- mu- mu- mu bintu bimwe bimwe nko mu- nko mu gi- mu gisoda n'igipolisi me mu bindi ndibaza yuko bitafashije cyane kubera usanga yuko umuntu bamuha akazi ngo ni uko ari umututsi ngo ni uko ari umuhutu me ugasanga eh, rendement yiwe ibyo atanga mu kazi ni bi- ni bikeya cyane kubera referanse afise n'iyo referanse bamuhaye kubera muri ibi bintu by'u- ibintu by'amoko ikindi nacyo ni ikintu yavuze ikintu cy'inzara n'ivyo abantu abantu iyo bakenye bose baguma bibaza yuko ingorana ari ubundi ingorana ari ubundi ikintu cya mbere bari kugira ni uku- ni uku- ni uguhimiriza abarundi bose baje kwisuka bakore bakore kandi ibe ibe ari credo yo kuvuga ati dutegereza gukora nawe uba ufise akantu gatoyi ugakore kandi ugasangire n'ubundi kugira ngo mu- mu- mu- mumenyerane mubone yuko musangira ingorane zimwe icyo rero kiracyabuze hariho abantu bibaza yuko ivyo vy'amoko vyabahaye privilege yo kuba isiha eh, yo ku- yo ku- yo ku- gukubya abandi ugasanga hariho abantu bica ariko abatutsi cyangwa n'abahutu akagwi k'abo bantu bakeya cyane aribo bica b- bafukamye mu nda igihugu igihugu bandi bandi bakakijya baka- bakaroga izo privilege zose kubera ivyo bintu vy'amoko Rero urumva ngo ni abatutsi n'abahutu akagwi kabo Ka- aha ubundi biracari ivyo bintu none ivyo bintu vyorangira gute eh, edi Mu bantu, mu edi mbona ivyo bintu vyorangira gute kurangira icambere ni uku- ni uku- ni ugukura amaboko mu muzu abarundi bige gusarikanya gukora bose bashyira hamwe icya kabiri ha- habe ama- eh, guhimiriza abarundi yo gukunda uburundi yo gukunda ubundi si ukumukunda ngo umujyane mu nzu kuri tabula ariko umenye yuko icyo ari cyo cyose na wewe mumeze icyo kimwe mufise ingorane zimwe kandi bose barabane mu maso abarundi bige kurabana mu mu maso badakebana ivyo bintu birakenewe cane kubera turi mu gihugu cagize ingorane nyinshi cane ni imyaka mirongo itatu irenga ata mahoro cagize hageze yuko tugira koyoko ba- hacaza ibindi kandi navyo nyene bigaca bifata intumbero y'amoko Nuko- Urabona muri aka karere nyene ya- ya- yabivuze hari haraca n'ico kibazo c'amoko kandi badapfa amoko ba- abantu bapfa ubukene canke kwi- kwiku- kwikumira no kwi- kwigumira kw'ibintu ntimusabikanye n'abandi n'utwo dukeya muba mufise izo nizo ngorane Mwa- mwavuze mufise.
mwese muhurira ku kagwi k'abantu badashaka guhinduka kugira ngo bashire imbere ubumwe mwihweje nk'ugwaruka ikintu ugwaruka gwokorerwa canke gukora kugira ngo iyo nyifato cane cane iboneka mu ba eh, bamaze kugira mu zabukuru kugira ngo iyo nyi- nyifato ihinduke bafate inzira nshasha ugwaruka gwokora iki muri iki gihe uruhara rw'ugwaruka ruhambaye cane je nibaza yuko icambere ari ikintu co ca education inyigisho abantu bateza kwiga kwiga si ukwiga ngo waminuze kwiga ukiga ibintu bifasha igihugu bigufasha bigafasha n'uwundi hanyuma bakagira abantu bakuru bafise ibintu bita mu gifaransa aba de- de personnes de reference abo barabirako ingendo zabo bakaba aribo babacira inzira nziza urwaruka rwo mu burundi ni urwaruka rwumviriza cyane ariko ruri eh, byoroshye cyane ariko umuntu arumanipira arukoresha mu bintu bibi rero ifo yuko abantu aho umurundi wese ari avuge a- a- ashyire ubumwe imbere ashyire ubumwe imbere no no guharanira i- iterambere ku barundi bose icyo nicyo cyofasha cyane kubera ngaha ivyo ndiko ndabona nta ngorane nyinshi cyane zifise ariko dukeneye yuko abo ba- abo bantu bakiri bato bato bigishwa n'abantu bimboneza babaje imbere babereke yuko dushobora kubaho neza kandi bose ni bamwe nta vy'amoko ni ibintu vyo- ni ibintu ata gaciro bigifise Ego me uh, Ambassador Fred Ngoga gateretse urwaruka gukora iki kugira ngo rutsimbataze amahoro ubumwe hagati y'abarundi eka rubere n'akarorero abantu bose bagifite ako gatima ko gukumira abandi eh, bisunze amoko Eh, nagomba gushimira cyane rwose mugenzi wanjye arabivuze neza aravuze yuko bagomba kwiga yuko twese turi abarundi icyo ni cya mbere kuba umurundi ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko dusangiye igihugu dusangiye urukundo rw'igihugu cacu Eh, nibaza kandi yuko mu by'ukuri ntidutinye kuvuga ibitagenda neza mu gihugu cacu ntidutinye kuvuga tuti aha anye barengana abanye barenganya abandi Tugwa- duharanire yuko duha isura eh, uburundi isura twayiha uko uburundi bumeze Mu- mu- tuka- tukaronka aba- aba- abayobozi bava mu madini yose mu moko yose mu bitsina byose icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose nibaza yuko eh, mu mwanya tuma twihenda tuvuga ngo ibi ibi bintu ntibi- ntibihari ntidutorere inyishu ikibazo mu by'ukuri kandi ubu muri ibi bihe urabona ko ku mbuga eh, nko- nkoranyambaga ubundi hasigaye hari abantu b'amacakubiri gakomeye cyane rwose kandi baduze ijwi kurusha abantu baharanira amahoro rero ni ukuvuga yuko ni ikibazo tugomba guhagurukira Twa- nk'igihugu turihagurukira turavuga tuti buri gihe tuguma turaba ingene biriko iragenda nagomba mvuge kandi yuko turafise n'inzego mu isanzwe zijejwe kuraba ivyo bintu nk'ubu unye inama eh, y'abasenateur canke yari yijejwe mu bisanzwe kuraba ko ico kintu gikurikirwa mugabo sinibaza ko bakora akazi barakwiye gukora eh, nk'uko bi- nk'uko bi- byari bikwiye urumva hari abantu bidoga hirya no hino mugabo byose intandaro ya byose ni ubukene umugani wa mugenzanjedi yabivuze Eh, hanyuma kandi n'abarundi tu- tukabiganira twe mu burundi nta- nta ngorane dufise kuganira ibyo bibazo nuko tumwe tubiganira hariho n'ingingo zifatwa cyangwa abantu bagaca bibaza ngo ngo bashaka kunyagaba n'abandi kandi barondereye neza igihugu cyose mu by'ukuri nibaza ko byose bihera ku ndongozi n'intumbero zifata nashimye cyane rwose yuko amajambo yavuye yashyikirijwe eh, y- yari amajambo ahumuriza nashimiye yuko tubona abakuru b'ibihugu bahoze twara uburundi bicana umukuru w'igihugu bakakibwa icyo kibazo mugabo ntitwihende ni intambara ya misi yose ni intambara ya misi yose eh, kuko n'ubu nk'ubu nyine turi mu bibazo by'ubukene mu bibazo eh, by'akarere n'ibiki byose ura- ura- urabona yuko hari abantu bamwe bashaka kuzana ibintu by'amoko kandi buri mu moko yose hari mu batutsi hari mu bahutu ikibabaje ni uko n'urwaruka rurabigwamo Yego me.
Urwaruka rura- ambasaderi fred ngoga gateretse muravuze abantu gushika ubu eka badahengeshanya kwama bariko barabiba amacakubiri haba abahutu canke abatutsi ku bwanyu abo bantu bohinduka gute hokorwa iki ikintu mwebwe mwumvisha niki mwihweje ukuntu ibihugu bishobora gutera imbere ari ibihugu vyama amahoro ibihugu aho abanyagihugu bakundana mu by'ukuri abo bantu bazokwamaho hazokwamaho rero akaguru k'abantu bake bake b'amacakubiri cyane rwose mugabo igihambaye ni uko abaharanira amahoro abaharanira ubumwe tuba benshi kurusha Ha- kugira ngo n'ijwi ry'abo bantu baramutse babivuze tubasubize hasi ni ukuri jewe nkora mbona ama- hariho i- abantu bandika ibintu by'amacakubiri turabizi ababitwa ba bwejeri aba- hariho abitwa ba- eh, babimenye ntacyo bivuze ba- barahari barabivuga mugabo umuntu a- abantu bakabavuga ngo nabasazi ngo barakabi- bakavyi- baka- bakabishyira ku ruhande mu by'ukuri abo bantu abo bantu aho ibyo bakora byose hatabaye iki- ikintu kibabwira tuti hagarika ati aho muriko murare- muriko muraja ahatage muriko murura igiti giturigwa Habi- abo bantu ijwi ryabo rizokomera cyane rwose rero uno munsi ni ukuvuga yuko abarundi tugomba kugira urunani umuntu wese azanye amacakubiri tukamutera ibyatsi uretse kumutera ibyatsi hakaba n'amategeko ahasha abantu nk'abo ko uno munsi i- i- intambara ya mbere tugomba kurwanya ni intambara y'ubukene ni intambara yo gushyira hamwe kuko uburundi ni agahugu gatoyi ni agahugu gakeneye kwiyubaka ntidufise umwanya w'abantu badushyira mu macakubiri abantu baducanishamo A- kandi icyo kintu tugomba kubyihagurukira bikomeye cyane rwose kuko turabona yuko iminsi yose hari ingorane umugani wa mugenzi wanje yabivuze abantu batazana ibintu by'amoko ikigira kabiri gihambaye ni uko uburundi butanga akarorero bugatanga akarorero no mu karere ko mu karere birahari cyane rwose birakomeye ubuhoho muri iyi minsi bya tubona umenga byanaduze umuntu akavuga ati umuntu umunyafrika ni umunyafrika umurundi ni umurundi eh, tukarwanya ivyo bintu vy'amoko kuko ni ibintu bidu- bidusubiza inyuma biduteza imbere na gatoyi ni nk'uko umenga turiko turisamburirako kandi twe dukwiye kwijukira ibikorwa tugakura amaboko mu mpuzu tugaharanira ibikorwa tugaharanira iterambere ry'igihugu cacu Igome edi mbona mwavuze namwe nyene ah, kagwi canke abantu batari bake eh, babandanya kubiba amacakubiri ikintu abo bantu mwabwirana ikihe canke abo bantu bohinduka gute rero ni- nibaza yuko uh, ikintu cya mbere ni ukubacira ivomo abantu mwe nabo kandi tuka- tugomba ba- bagashengezwa imbere y'abandi mwebwe mura- mu- muri- mu- donc mwarateye akaraga k'uburundi uburundi si uko ameze Mwe- ni mwihe iteka ni- ni muba abarundi be- beza bajya bo kwa kwa mwezi na ntare ni ni muba abarundi b'abantu aba- abantu bato bato baguma ba- donc ba- donc bapfa ubusa ibyo bintu byo gupfa amoko tutabavu- tut- tutabacira ivoma abo bantu bizogorana ikindi naco ni uku- ni ukuraba amwe mu mashuri ngaha i burundi hariho ikintu eh, kuri ubu yitwa nka education civique cyangwa civisme sinzi ingene ba- donc bavyita mu mu- donc umuntu yovyita mu kirundi Izi- izo nyigisho zitegerezwa gu- gusubira mu mashuri mato mato abana bamenye yuko u- u- ubonye umuntu ifa ko umusonera umuntu umuntu umuntu ni uko igihugu ibi- igihugu eh, um- umuntu agisonera uku ingera inyifato y'umurundi ingera itegerezwa ku- kumera ivyo ni ivyigwa kera nibaza yuko vyariho ariko ubu ibintu byose byaratatutse bateza abana bakiri bato bamenye ingene basonera a- a- abantu babasumba ba- bamenye ingene bigenza mu- mu- mu- mu- mu- mu miryango n'ahantu hose bagiye bakagenda baserukira uburundi bahagurutse ba- bahagaze neza atari abantu bagenda babundabunda ibyo rero ni ugutangura mu ba- mu bana bakiri bato mu mashuri habe i- basubize icigwa ca education civique canke civisme kubera vyaratatutse cane Igome eh, byakayose Ambassador Fred Ngoga mwavuze abantu ba eka baraba ubumwe nk'abantu baja mu misa ugasanga bavuyeyo eh, ntibashira mu ngiro ah, bwa bumwe Eh, no mu Congereza baravuga ati abantu bakeneye angakarorero duhereye ku barongozi abategetsi eka abarongozi b'abandi ku mitumba ikintu bokora kugira ngo n'abandi barundi bose babubonereho akarorero ni iki canke n'ibihe oya mugenzi aheje kubivuga neza eh, avuze ati inyigisho inyigisho ni ikintu gihambaye cyane rwose urabona abarundi bakunda kwihuma amaso tukavuga yuko ibintu byose biri kugenda neza kandi biri kugenda na- kandi si ingorane icya mbere ni uko twemera ko hari ingorane iyo ngorane kandi ikihari kandi nibaza ko iyi ntambara tugomba kuzokomeza no mu myaka iri imbere n'abana bacu n'abandi bose tukazirikana ubumwe bw'abarundi kuko mu kuri tudafite ubumwe ntabwo bizoshoboka n'ugomba kudusamburira ko adusamburira ko twigishe abana bacu twigishe abana bacu mu miryango yacu aho turi Tu- tubigishe ko ibintu by'amoko bidafite ifatiro ari ibintu bishaka kudusubiza inyuma gusa nta kindi hanyuma hariho eh, n'ikindi gihambaye jewe namye ndiyumvira imbere yo kuza muri iki kiganiro amajambo ya gasore amajambo ya komandanda yahoze eh, a- abo bantu baratahuye neza yuko ibintu by'amoko ari ibintu bigomba kudusubiza inyuma abo bantu tuko tubigisha mu mashuri yacu tukabigisha kuko bari barabonye neza ko tutasize imbere umwe bw'abarundi nizuba twavuye mu bukene turimo kandi ni ibintu bisamaza mu by'ukuri ubiravye neza ni ibintu bisamaza ntushobora gutera imbere ngo kubera ngo yuko wavuze nabi umututsi cyangwa wavuze nabi umuhutu tera imbere kubera yuko wakuye amaboko mu mpuzu ugakora ibikorwa ibyo rero ni ikintu tugomba guharanira cyane rwose hanyuma ikindi naco nabivuze uburundi sibahari uburundi buri mu karere kagoye akarere kagoye kandi naho nyene tugomba gufatanya n'abandi bo mu karere kugira ngo turwanye ico kintu c'amacakubiri kwibaza yuko ubuzima bwawe buzomera neza kubera ngo ubuzima bw'undi bw'undi muntu bwatotejwe ntibizoduteza imbere mugabo cya mbere na mbere ni ukwemera kwanza yuko turafise ikibazo kandi ikibazo kiracahari tukihagurukire tukirwanye turwane eh, ubu- ububisha bwa- bw'abantu bake bake hanyuma ikindi ikindi naco nagomba kuvuga cyane cyane ni uko abantu nka- nka nka twebwe cyangwa abantu ba- ba- ba- ba- badashira imbere ry'amoko duhaguruke tuvuge ni- dukomere cyane rwose mu- mu buhamya bumwe bwa rundi abo bantu eh, tubace- ba- babe bake hanyuma n'amajambo yabo n'abateza imbere uno munsi hari umuntu yandungiye ibintu abantu bariko baravuga ku mbuga nkoranyambaga zerekeye ibintu by'amoko babishyira imbere cyane rwose bavuga ngo bamwe ngo ni indyarya ngo bamwe ngo bakoresha ubwenge ngo bagira gute wabisoma ukavuga uti ni nk'aba bantu ni- ni muri buri imyaka yabo ngira ngo ni abantu bavutse mu myaka nta n'imyaka mirongo mirongo itatu iheze bavutse mwo ukunda ko baravuga ibintu nk'ibyo ukavuga uti none nk'ibiva hehe niyo mpamvu tugomba gukora uko bishobotse kose wanashaka nagira ntanga icyiyumviro sinzi ngira ngo nk'abategetsi botwumva yuko twashyiraho n'ubushikiranganji bujejwe ubumwe bwa- bw'abarundi kugira ngo tu- bakore inyigisho birirwe ba- barahangana n'abo bantu b'amacakubiri ko ntibazobura ntibazobura Yego.
gatoyi kandi ikindi kintu kibabaje ni uko kenshi uravye benshi muri bo ntibaba ni burundi benshi muri bo baba hanze kandi bakirirwa ba- ba- bakirirwa barazana amacakubiri Yego, mu gihugu cyacu icyo kibazo cy'abakiri bato muvuze ba- nabo nyene bacerekana amacakubiri turakigaruka ko ariko nashaka mbaze na edi mbona nawe nyene agira icyo atubwiye ku kintu abategetsi kuva hejuru eka gushika ku bategetsi bo ku mitumba bokora kugira berekane akarorero keza ibintu bokora bigatuma n'abanyagihugu bose babona ko ubumwe aricyo kintu cyo gushira imbere ni nk'ibihe edi mbona icya na mbere gashwegi hari hari ijambo kera bita abashinjantare nasanze mu nyuma byarabaye bara- baragize ivyondo umuntu wese afa- yambara ikoti canke atwara imodokari nziza canke yize muri mushinjantare kumbe yaramize abantu yarishe abantu na ruguru ni umuntu yirata a- atifata neza rero irya institution y'abushinjantare bagize amakosa yo kwi- kugira iyo iyo yari kuguma ingene yari imeze kuva ku mutumba ingene abantu ba- bagenda ugasanga umuntu atatura amatati ni umushinga umuntu abantu bose basonera nawe woba uri umuntu ngo ngo wize iki wagize iki ba- bara- bakakwicarika bakaguca urubanza ugatanga inzoga kandi ugasaba ikigomwe uka- uka- ukabibi- bijya bintu byo ku mutumba bijya bishobora yuko bi- bisubira ariko ntibisubire ko abantu bita ngo n'abashinga nabi ari ba bantu ari ba bandi bantu batigwa n'abantu ngo ni kubera ufise inzoga nyinshi uri umuntu wiyemera ivyo rero ni- ni gutangura ku mitumba baraba abantu abantu exemplaire abantu ba- ba- ba- ba- donc batanga umuco ku bandi abantu berekana yuko bafise urukundo mu miryango yabo ku ba- ku babanyi no mu vyo bakora vyose abo nibo umuntu yotangurira icya kabiri abatwara abo ba- aba- bamustaneri ba- ba chef de zone bagire nibo bateza kuja imbere y'abanyagihugu twebwe tugendayo tukababwira ati nyakubahwa twese twese ni ukubazwe bajeje twebwe ivyo rero niba- ntibibaze yuko ari abantu bahambaye cyane n'ubwo rero ushaka ubumwe bajya bose badutwara ba- bateza kuba exemplaire donc ari ari- aribo twese turabira ko yuko ingendo yabo ari ingendo yerekana yuko ari umuntu a- ari ari mu- mu- mu nzira y'ubumwe bw'abarundi bose akuzuriza bose kuva hasi gushika hejuru ivyo rero Yego.
nivyo aba- abantu abantu batwara bateza kumenya mu kusozera ibi rero usanga umenga ni- ni- ni ako kantu nako bazi yuko ugiye gutwara nuba ugiye kwitorera wewe uba umeze nk'umupatiri ni saseridose uba ugiye gukorera abandi kandi uteza kwitanga kugira ngo nawe abandi bakurabire ko nabo bace bazoze baritanga ivyo n'ivyo ni- ni ivyigwa bateza kumenya aba- abantu abatwara kuva hasi gushika hejuru Mhm.
kwitanga egomeye eh, bw'abarundi buteza no guca ngaho Ego, mu gusozera ambasaderi fred ngoga gateretse mwavuze ikintu gisa n'ikibatangaza abantu bari bafite imyaka iri munsi ya mirongo itatu ariko babiba amacakubiri cyane rwose ku bwanyu ivyo bintu biva kuki vyotorerwa umuti gute inyishu ngufi mu by'ukuri ibyo bintu biva ku babyeyi nu- n'ibyo ababyeyi bigisha abana babo urumva ababyeyi ababyeyi baba bafite uruhara ruhambaye cyane rwose na james umwana w'umukobwa nkaba ndamwigisha urukundo ndamwigisha urukundo kuko ni ikintu gihambaye cyane rwose urukundo rwo gukunda igihugu ciwe urukundo rwo gukunda abarundi urukundo rujya ku gasore yakunze abarundi gushika naho i- i- ba- ba- ba- atanga ubuzima bwiwe urukundo dada yakunze abarundi urukundo mata ndayahoze yakunze abarundi urukundo no kuri tugomba kuwigisha kandi akaba aricyo kiranga abarundi kandi ije muri jewe ndazi yuko ubu abarundi dushyize hamwe ni ukuri two- kwerekana akarorero cyane rwose n'ibindi bihugu byo mu karere mugabo tubandanyije tujya mu bintu by'amoko tuka- tukajya mu bintu bidafise aho bija ni- na- n'aho bigera tuzokoma twisamaza kuko igikorwa gihambaye cyane rwose dufise n'icyo kwiteza imbere mugabo navuze yuko n'abategetsi barabifitemo uruhara rukomakomeye mu babanga bashinzwe mu bantu bashyira imbere eh, uyu mugenzi wanje yavuze yuko eh, tugomba guhagurukana ibintu ikintu cy'ubushinga ntahe mbwa twe turi abantu b'ukuri basonerwa na bose ndabona yuko twabigerageje mu burundi mugabo kenshi usanga atari ijambo bafise mugabo ni ikintu tugomba guharanira cyane rwose Amwe, kandi ni ikintu ego.
cerekeye cerekeye ubushikiranganji kumbure bujejwe ubumwe bw'abarundi icyo ni ikintu gihambaye kugira ngo ubwo bushikiranganji bwirirwe burirwa bu- bwirirwe burahaba hariho uwambariye ejo bundi ati n'iyo imanza ziciwe urabona umenga zirahengamye bi- biteye ku moko ni- n'ibiki byose ibyo tugomba kubirwanya kuko abarundi mu by'ukuri ni abantu bakundana cyane rwose abarundi ni abantu bubahana mugabo hariho imico twataye imico twataye biciye kuri eh, indwara twari twacamo hanyuma hariho n'ikindi kintu gihambaye nagomba kuvuga abajejwe eh, icyo bita severa severa ngira ngo ni uguhuza abarundi ni sinzi ukuntu bivuga mu- mu- mu kirundi nabo nyene bari bagomba ku- ku- kumenyesha aba- abarundi ukuri kwabaye muri kahise mugabo bakabanyuranyisha kunyuranyisha abarundi ni reconciliation ni- niyo jambo rya nyuma ya reconciliation yambaye cyane rwose je ndibaza yuko bishoboka kandi birakunda kuko uno munsi uravye abarundi dukuri eh, benshi muri bo bashaka ivy- ivy'amoko n'ukuri n'umuntu abivuze bi- biratera n'ishavu Eh, ka- kandi abarundi barashobora no kubana neza mugabo tugomba kubihagurukira tukabigira icya mbere mu bintu byose Ego, me- atawumwe nta mahoro atawumwe nta terambere Igome namwe edingo na mugira icyo muvuze ku kibazo cyashikirijwe na ambasaderi Fred Ngoga gateretse yavuga ko ko kera na kera kenshi na kenshi kera babona abantu bacakubi ari abantu bakuze cyane cyane abantu eh, bakuriye mu hagati mu gihugu ariko yavuze ko abakiri bato barifite imyaka mirongo itatu muri iki gihe nabo nyene eh, bamunzwe n'amacakubiri abo bantu bohinduka gute urwaruka rwohinduka gute eka hoko gwiki kugira ngo urwaruka cyane cyane abo ba- bakiri bato babone ko umwe ariyo nzira nyayo eh, igihugu gikwiye gufata kugira ngo gishobore gutera imbere gahanya mu ngo zabo iyo bava niho byose biva babyumva aba- abababyaye ingene bayaga kandi ingene yabivuze amasuka ya Fred Goga benshi bari hanze hanze ur- ur- urashobora gutangara ukiyumvira ati none nk'aba aba bantu bose bagumana do- donc ntibashobora no gusangira eh, verre bafise abana biga ku ishuri rimwe ariko umwe wese agenda agahitana umwana wiwe ntabaza n'ubundi ati bite na kawura ariko bose bose n'abarundi ukiyumvira tumwe n'aba bantu babayeho gute bazo kwiyunga gute bafashe ingorane bagiye batwaye mu- mu mitwe bakuye ngaha bazijyana no hanze rero igikuru ni uko haba mu- muri abo bantu bafise ayo macakubiri dutegereza kubibamo beza beza bavuga ubumwe nibo bazoza baratanga izo mesaje muri abo bakiri bato kugira ngo bahinduke bahinduke babe nibo nibo bazoza kuba- kubandanyiriza iki kivi mwese twese abandi bose bariko ngaha ariko dukeneye aba- abakiri bato bameze neza biyumvira neza biyumvira iterambere gupana amoko Amo- amoko nta kintu na kimwe cabafashije ahubwo ca- am- amoko yabasubije inyuma kwinjira muri ivyo bintu ibintu vy'injyana ah, aba dukeneye abato bato tuzoza twigisha kwiteza imbere kugwiza umwiri ibyo abo- abo mwena nibo rero twofashanya nabo bakiri bato kugira ngo tubahindure bamwe bamwe umuntu akaguma ababwira ibyiza by'uburundi apana ibiri gusa aha kandi niho turangirije ikiganiro cyacu dusangire ijambo ndagushimiye edi mbona ku kanya wahaye iradiyo y'ijwi ry'amerika kuri iki kibazo nkoramutima ndabashimira nawe ushimira nawe frederic kije ndagushimiye nawe ambasaderi fred ngoga gateretse ku kanya batoye kugira ngo muyage ni radiyo ijwi ry'amerika kuri iki kibazo nkoramutima cy'ubumwe bw'abarundi mwakoze mwakoze cyane rwose kandi fedi naganira gusaba yuko ni ukuri umwaka wose tugomba tu- tuganira iki kibazo kuko kiracyahari eh, twateye intambwe mugabo haracyari ibibazo hama namwe mwa- mwakoze cyane rwose kudutumira turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangire ijambo cy'umunsi mwakoze mugire amahoro aho muri hose ndagushimiye frederic nkurikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radiyo zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radiyo ijwi ry'amerika kandi murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo